Give power to my people. Power to the people. Give power to my people. Power to the people. I say give power to my people. Power to the people. So now, listen to the voice of the people. So do us the favor, build us a free world, free from oppression. should love one another. Build us a free world without corruption. Yes, we should love one another. Build us a free world free from discrimination. We should love one another. Build us a good world with good resolutions. We should love one another. Build us a free world. inflation. Yes, we should love one another. Build us a free world without commotion. We should love one another. Will you build us a free world without confusion? As the sun will ever rise, so the light shall ever shine. Power to the people, power to the people. As the wind shall ever blow, so the sea will ever flow. Power to the people, power to the people. As far as there is life, there must be hope. Power to the people, power to the people. As the sun shall ever shine, so the sun shall ever rise. Power to the people, power to the people. As the wind shall ever blow. right my people i salute you and welcome you na this uh, beautiful morning to uh, paper check check program wey we dey call investigative table on inform me radio this na the program wey we take dey look headlines and then we go come chook mouth put inside small small last if oga adeomo gree o sometimes e dey too chook mouth and i dey always pray say the chukwumot wey we dey chukwumot make e no go put us inside wahala eh, eh, one of these days but anyway we must do wetin we must do <laughs> because una know say this station na inform me so our our objective our aim and the purpose and our agenda na to inform the people of the truth to reawaken all of us wey don dey sleep since because our eyes don dey covered with uh, so many fake fake things mm. so we dey challenge each and every one of you wey dey lis ten to us anywhere you dey for the world say make you dey do check check for yourself i go always talk say make una no believe us doubt us go do your check check but we know say we no go purposely talk lie lie no that no be the reason why we come. My name na Olayemi. I salute una well well this morning. Alright because no be only me dey inside studio make my brotherly sharparly sharparly hey. talk to una then we go go straight. My people when they always dey there to lis ten to us every morning we thank you as you dey there today again. My name na Adeomo Akaro Ade welcome una to investigative table on Informe International Radio. Uh, make una no forget say we dey here because we know say you dey there and the reason why we say day here now because we want to make this obodo nigeria better pass the way it e be now we not dey here to take the insult anybody we just the talk am we dey talk am to play our part put our mouth join the issue of making nigeria a better, a better country place. yes, yes so. na the matter so that one day people go sit down they come here for tourism instead we, mm. of we come up for here they gather our money go out na be the matter. after all they don't dey even tell us now say make africans stay, stay for africa, africa. <laughs> uh -huh. so. <laughs> in fact precisely nigerians stay inside nigeria. so it, e, it e good make we really prepare our place and the, the we, you get role to play i get role to play she get role to play part of our oh, role now uh, okay my my oga at the top get role to play so as we dey now the role wey you dey play for there na to make sure say you do the right thing while the role wey we get this morning na to make sure say we tell you the way e suppose be na wetin be that be that my name na adeomo akawo once again i dey greet everybody this morning all right chapali chapali mm. una know me o i don become uh, uh, gong uh. now <laughs> so I'm, i must talk i must talk this thing wey i wan talk so make una no vex mm. my people make una no vex all right wetin be the difference between political power and traditional power we go give the definition so that make you know wetin the two of them be and then you go come know how you wan take um, dey arrange yourself concerning these two powers so and these two uh, offices so uh, political power na power wey dey obtained from the people and must be controlled by the people make i talk am again political power na power wey dey obtained from the people and must be controlled by the people While traditional power na power given by God, it is our birthright. It is to be controlled by the people. Each and every one of us get where we from come and that place na your traditional zone it e be your community. We get our belief system we get our rulership system wey be traditional me i be traditional somebody i come from a family i come from a lineage wey i treasure politics na man created politics na selfish if if you check wetin dey happen now you go see say na for selfish reason for people to take enrich themselves their families and their friends na mm politics be yeah. even from the inception of politics but our traditional institution na wetin we dem born us into so therefore each and every one of us must protect our heritage our traditional heritage and make we not dey allow politics scatter am for us make we no dey allow greedy people scatter our traditional heritage uh, our traditional heritage or for them to dey desecrate our ancestral lands our ancestral authorities na our hand e dey so make i take am again traditional power na power wey god give us na our birthright and it must be enforced by we the indigenous people of nigeria make we no let any stranger the one wey strangers don do e don reach make all of us wake up because even the creation of our ge geographical location na by politics we see things wey dey play out but thank god say information dey available e don reach the time wey each and every one of us go wake up All alright oga adeomo sharparly sharparly make we go straight into the papers i know say some beautiful headlines dey i'm ready because i know say i go put you for hot seat <laughs> with the kind with the kind headlines wey i dey see for there so get ready man okay i gotta put you on hot seat man. <laughs> Well, eh, but the grace of God. I pray make you no enter trouble with your husband. I wan put you so. <laughs> <laughs> yeah, uh, my people, we deal with the Vanguard newspaper, the Tribune, and uh, many others. Um, if you dey interested in anyone when we go give you this morning, you fit uh, check out the vendor uh, stand and then get a hard copy. in fact we even dey beg dem make dem dey yes, so buy these papers for from to people. because e go help to even if you carry read no use am do uh, poo, no use am do suya keep am because you go need am later. Mm you need why we dey keep the hard copy not because of say we no fit just use soft copy o the reason why we buy hard copy sometimes na because e need to stay for archive you go refer to am one day tell that same man that statement wey he make mm-hmm, mm-hmm. use am remind am you know say e get one wey dey trend now one of the eh, governors <laughs> e get statement wey e make e forget say e make that statement dem don remind am say dis na statement wey you make o and so mm, mm-hmm, god go see to the matter since e don fair call god before <laughs> okay, the Vanguard newspaper today, and I want to use this opportunity to greet all of you a happy new month. Uh, welcome to the month of oh, uh, uh, July. And uh, yes, we don't begin another phase of the year again. Hey, uh, the second quarter, uh, second, sorry, second half, half, of, the, of year. year. Now it don't begin today. And third quarter. Yes. So wow. now so the matter they go small, small. Um, so procrastination not really good. So try and make sure you do something to help they say yourself. be the thief of god's blessing i go i go i go i go well okay nnamdi kanu full everywhere today and uh, matter well nnamdi kanu adopted from kenya family alleges uh, kanu kanu's uh, family protests extradition says it violates international law our stand on nnamdi kanu by british government No going back on Biafra struggle, I pub. He must not die in custody, Fani Kayode warned federal government. Federal government competent in handling security matters a work Consultative Forum. Mm, I don't understand. Yeah. They say federal, federal government, competent. competent. Federal government competent in handling security matters. ACF. Now talk that one but you go I wait uh, you go wait okay. they, wait, they, don't contradict themselves for somewhere again okay yes they say federal, federal government, they competent, competent in com- in handling security matters. you fit enter the belle no vex. Uh, with all of that we go see am for page uh, make make i take this thing further okay. or come back i know why i talk say they contradict themselves. okay uh, so i beg you uh, say make uh, you just uh, give us right. some few minutes uh, that one dey page five of the Vanguard newspaper and then for under the other bullet wey come say northern governors responsible for insecurity eh <laughs> ok na be di cause the same arewa forum na im tok am o say northern governors responsible for insecurity okay meanwhile the first talk say talk say government dey federal government dey competent in handling security matters uh, uh, so which mean they say federal government dey competent uh, but na state governors na no dey na dey incompetent okay so they say na dem dey responsible for insecurity arewa forum talk am for there we go go back to page five of the vanguard newspaper make we check wetin make these people talk. say federal government competent in handling security matter don't forget say na this same body one nota this bodies na his talk. say then they put reason for this language na dem put one hundred million naira or bound on bounty on uh, uh, nnamdi kanu okay so as dem bring her come from kenya or wherever dem for see am carry mm, come mm, here now mm. they they fit make use of this kind statement okay so the federal government dey competent competent okay okay you, okay you, i dey i don dey put the dots together, together yes now. Eh, eh. okay so because federal government don bring kanu kanu mm, okay but dem no see eh, federal government all this while no see the head of the the head of bandits dem mm-hmm. no see the the shakarawo bring dem mm. no see the head of iswap bring mm. when attack army camp the other day yes finish all of dem dem no see the man when e dey do the killing for zamfara all those why but they fit bring kanu so they dey competent because of kanu uh, okay okay <laughs> so na na nnamdi kanu na be the enemy of the country of di eh, federal government on security matter so now they don fit get am so the enemy had been captured so security issue solved e solved but yet <laughs> yet our state state governors na dem dey responsible for insecurity you see the way i dey see the contradiction dey oga dioma i wan go back to school because all these ones now dey confuse me eh, i need to go back to eh, school whether we go learn confusion as a course in fact sometimes some people just sit down dey joke like dey eh the nnamdi kanu matter eh. na na e dey hot e dey hot e for everywhere na eh so that e dey don use am dey do celebration to forget bandits banditry and the ministry okay and even their minister okay <laughs> now the question is which day dss come get power to take go carry person from kenya from another country another country wahala eh, anyway some kind kind reports dey come out say wahala dey ground say eh, even eh, say britain dey ask dem dey seek explanation from the federal government yes because no, but they are citizen. Nah, citizen of uh, Britain. Ibe. Eh, Ma, but there is something you know. I, I try to put together. Mm. Sorry, say I break the, man, the language. No wahala. I try to put something together. The emergence of APC in 2015 was from where? You remember, say, when the former president, Goodluck Ebele Jonathan, they sit. Mm. Obama, as the president of America, no agree make sell ammunition store Ram. and Obama had a hand in the coming of APC into Nigeria government. Hmm. And Obama is from where? His influence today is still in Kenya. Oh, So if this guy walk within the territory of the person when make this man get it, what were you expecting? Mm. So this is from intelligence report. So you see, you did look. There is a connection. Mm. e fit hmm. be say many of us our mind no first go there but i wan make you realize something say because of wetin this man no gree sign na im dey take pull am from seat dem no even gree make dem sell ammunition store at that time even when a sitting to fight di insurgency even a sitting governor confess this period say they went round to make sure say they go toward the effort of the president then, not to make sure say they get ammunition to take and weapons and all this were a gang up against and so when you come in to to fight the government mm. or have a hand in disturbing or trying to say they are not doing right e mean say that man the person wey him back up na incompetent person and so he go do everything to take make sure say that thing no go anywhere mm. and so he work whether you dey catch am from niger or dey catch am from kenya He work within the territory of those wey first support am when e come office hmm, and so hmm, just hmm. expect that there is still that that alliance is still in place silently without you knowing and so for dss to have done that operation person fit just fly enter nigeria just remove person from here comot the president must be aware must so must be aware so the the kenya government government na make them quickly dey use the language e tamper they work with interpol mm. to bring guy this guy to bring this guy in the question is how do you pick a how do you pick someone who is not your citizen or who is having a dual citizenship you need the consent of the other country to be able to take them say okay now we now we suppose carry and give you give you Hmm. because e both be una own and our own but because of wetin e do to una we go fit hand over am but see conditions wey we take dey give una hmm. so so things dey brew right now yes things dey come up yes so it it may be and no forget uh, they don talk. say no going back on biafra matter on biafra struggle ipob don talk. say Eh, and then even eh, fani kayode tok say make this guy no die for inside dat underground cell wanna go keep am He should not die it's a problem you know the guy na eye oh, He don become a fly that the world is watching he he make his own mistakes less uh, uh, naturally he has his own mistakes uh, personally there are some things he do when i no too gbadu but It don become a very heavy bird in the sky that eyes are already watching and so if you just go delete such a person your own too fit vanish for sky hmm. yes as you dey talk oga no dem don government say dem don catch nnamdi kanu but dat one go put a stop to di cry of ipob no because even the person wey give seventy two hours release even the person wey start the fight this fight so he don delete since <laughs> and yet this guy this still, fight still dey on so wetin. how do you think say his arrest has stopped the ah, matter. thank you na there are still a dozen out there who are even stronger than this guy. more intelligent than him let's be very sincere this guy on a very serious note is only a very good talker <laughs> no no no i don't study all that i mean i try to put things and then we will do underground check on the matter he's only a very powerful good talker but the guys that are doing the good job are still there so the kanu is only one among thousands when you pick. Mm. if ojukwu died the battle did not stop you killing the kanu this night sef will not even stop it but rather it will wake more men. Mm. Mm. and very soon you will discover a time for sea party go start even within the army there will be disloyalty write it there only you know say eh, the first talk says some yes some don eh, don comot for mm-hmm. army because of this because of this matter so and and the only before now before now yeah the only thing when i dey see be say in his own ground if feel say there is something i want to quickly advise everybody when they work to be a kingmaker the kanu would have worked to be a kingmaker in collaboration with others. Kingmakers don't become kings. Mm. If you become a king as a kingmaker, those you step on to make kings will always come back fighting you. you. na where you forget your own mistakes. if we check politics politics we go see <laughs> so that is how the thing is he would not have been looking at his life as a life of i want to become a king as a kingmaker we for do am as i want to be a kingmaker i want this thing to happen then let's choose who leads the people i want i want that na selfishness now it's no what i mean is let's see we mm. now we want to do this effort. together mm. when we do a team job then let them go ahead and choose who leads now where in for create uh, it, it became a lone wolf maybe here it be, it be matter so that should learn from that mistake let me say because we know say una still dey there make we no lie to each other you know say dem no dey gree make person speak truth again dem day, i no know na name so but even if you as long as say you be indigenous nigeria and you want a better nigeria whether they kill one today kill one tomorrow we there still plenty the question is how do you get the thing done is by taking care of the matter the way it should be. It should be well alright sharparly sharparly more more more uh, headlines. pib matter south south senators orders to uh, set for showdown today yes you know say this na wia dem for go do uh, public hearing in the north for benin kaduna highway resort center one place like that. When i for dey talk that day say the governors come dey tell dem say eh, make una fit give dem but una no give dem dat kain percentage o oh. eh. <laughs> but the one wey i wan warn una make una no put hand at all na the issue of restructuring so today <laughs> na it one seat on pib southern senators dey go to tell dem say our people say because the public hearing now don finish dem do for here do for mm. there do for there but dem dey tell dem now say our people say na ten percent you no fit pass am without ten percent dem go tell you say na two point five percent na we put our hand so it's now going to be northern senators against the south today. Let's see who owns PIB. Mm. And okay. then what will be the reaction of the people that owns the oil we are discussing? We're not discussing cow here. We're not discussing onion. Oh. Or tomatoes. We're not discussing tomatoes. Oh. Or pepper. No, we are not discussing pepper. Oh. We're not discussing melon. We are discussing oil now PIB. Oh yeah. <laughs> Petroleum industry bill. The oil oh, wey yeah. put wey wey dey cause this wahala so for Naija. Yes. So oil. the oh, question now is who get am wetin im want and you when you think say na you be the supervisor for the oil wetin you wan give na that dey discuss. Hmm. okay oh, so down so budget 2020 federal government post 6.6 trillion naira deficit <laughs> after all the borrowing to finance budget 6.6 trillion naira deficit What if first make them go carry and go uh, point, 13.95 uh, trillion let me just say 13 trillion naira if they know say they will get this kind huge deficit why dem fit carry and go there why don't you work within the means you had oga adeoma the thing dey tire me okay we dey work abi yes we dey receive eh, eh, small small small eh, money no be skosko dey my head if i con choose to live above my means my income no be skosko seriously my family member dem go come meeting for my head now they go ask e don reach the time wey we the indigenous people need to hold meeting on these people on these people head because oh i i still dey ask this question <laughs> who wan pay this money wey dem dey borrow Uh, you see i just see several groups don dey oh. hold different meetings dem come dey warn the international communities recently hmm. say all this money wey una dey borrow nigeria project is already on the debate o oh, make una no dey borrow money to who you know e just be like say person come now dey go bank and then the family members don talk. say that house wey dem take dey use as collateral we dey drag am o more mm-hmm. na no use am take borrow that guy money o bank will quickly retreat their steps so imf another need to know now say and and china and china sef need to know and anywhere wey any place wey dem give uh, nigeria money even germany abi na germany abi brazil na e dey go for the The other one that day make una be careful because sometimes i feel borrow money and i no say pay una again yes because the time is coming if i become president na who dey government that time na i go go pay the money o oh. if me don come o. Oh. <laughs> so make dem know now. if dem no go fly away. <laughs> i fly away. nigeria dss is now arresting people from kenya why we dey not be able to arrest them for us. abi <laughs> you go send them. i will send them, and if they don get the man don come back. Yeah but you know say you know say president no know say they go do this operation na when they come back na the president come know sha. eh oh okay you know you know read that one. e try o e try o. no no so they just do am you know na intelligence report. wait all this while they be intelligence intelligence jobs dey go on international ground and we no know where bandits dey stay. dss no fit dey get intelligence on how people take dey enter our villages dey kill and kidnap. oga no go there. no go there. okay okay na. carry okay dem dey fit operate for one day okay <laughs> that is very good o okay o oh. uh, pa a uh, uh, gate man still missing na police dey give dis report o oh. you see am for page twelve of di vanguard newspaper dey say di guy wen dey stay for gate don miss till now dem never still see am hmm. as men visit di place wen dem take waka comot till as we dey tok so di gate man still dey miss Mm. Zenith Bank don't you still retain your position as the Nigerian number one. uh, uh, what do they call TI Bank? That is number one uh, position mm. as the best bank of the year. Aso. Uh-huh. <laughs> Mm. Where the governor for come when they do the rating? <laughs> Not be from the Zenith banking move go there. Mm-hmm. Wait a man, something come up into my head. I don't know whether I think well whether I did. <laughs> no, sometimes I get the way the brain they work. I they ask myself. Yes, Pasale with the solar panel when you don pass through <laughs> pass through uh, the hot sun go on you remember you remember that time when they say twenty billion miss during jonathan under <laughs> who under this present governor of central bank. Eh. Uh, why, you, why you dey why you no, dey go why you dey go dig why you dey go dig something tell me then something dey tell me. Hmm and the same bank wey dey retain this twenty the uh, the number one bank now in the world now mm-hmm. in nigeria na im mm. the man dey lead that time okay when the when the money take billion or of whether na dollar or whatever dem miss that time during jonathan and then amechi come raise the noise raise am raise am when come lead to wetin dey call the g the camp e come later be g5 wey dey call the that is seven governors mm. from pdp when e come be g5 after that period we suddenly just see say this guy just dey get position dey get position e go e come back again after i don do one small thing to make sure say bandits go e still get position e still retain another five years again bros tell us twenty billion really miss that time. that time. abi dey use you take deal with jonathan too and then how you manage return back as the second as for second tenure of this uh, to be another five year tenure of a cbn governor now the same bank wey money for the lost that period now na im dey retain e still dey retain am dey go as the best bank of the year. customer service zero go on abeg. <laughs> and yes na dem dey give the best governor of the year hmm. the best uh, bank of the year. ah shakara so much. so much. Mm. in fact at ten tion to <laughs> oh my god like you no fit do finish. <laughs> and yet he's the best oh okay o oh. anambra pose. no hmm. mm. i dey collect money well well okay, okay eh, all those okay, yes okay. so na the money wey dem dey make na im dey make dem be the, the best, best bank, bank or no best bank. i don hear say they say on the banking sector matter somebody just reveal something that day say just throw am he say they don tell all banks say any of their branch wey no dey make profit make dem shut am down dey merge am with another branch so because of that now one bank don dey consider to na now we come know why some bank buy some banks they come leave the building no we dey always cost buildings very high we no come say who dey buy dem mm, right now mm. so many unused buildings are and they are all banks building in the past you know you see the way that dey be eh, eh, and right now eh. they say they wan do merging of banks and the merging go come be branch merging bank branch eh, merger this bank a no dey a branch wey dey sapele road uh-huh. no dey make money like the branch wey dey ring road uh-huh. or king square uh-huh. and the one wey dey sapaba road e no dey make money like the one wey dey akpakpaba so dem come carry akpakpaba and sapaba road come join akpakpaba come leave dem fit leave only atm there make e dey work oga dem <laughs> Nigeria. oh <laughs> God. The more you look. The lesser no, you look. The, the more you look. The more they do not to us. Uh-huh. The more you look. The, the more, more you look. The more you see. To, Just open your eye. You to them. See. To mm. them. That they talk say the more you look the less you see. But to us the more we look the more we see. <laughs> the better we see. Uh-huh. <laughs> okay. Oh. Anambra Pools we okay we are more concerned about safety of people than property inec na dey talk from there you go see am for page thirteen of the vanguard newspaper e say dem dey more concerned on the safety of people than property so dem fit use property do election dem no wan use human being do election <laughs> okay oh. why odubu ihovere odas property were demolished edo government they try give reason say why they demolish odugbo and ihowerri property and other people, wetin make them demolish them. na edo government they talk this one eh, eh, to those of you when no no, some properties don't they go down since for inside jroa why forest Day when we supposed fit still use wetin dem wan put for here now Where they no fit carry go iho so that make the town they expand expand make the bandits vanish make di bandits they vanish eh wetin dem wan use for there now wey dem no fit carry go benin auchi road so mm. that make mm. all those that heavy forest that thick forest mm. make e fit get uses well na wey don already occupy we dey collect sea of o from pipo dey continue to use anyway no wahala but one thing i come discover one hundred one thousand four hundred and sixty-one days go soon over and then another person go come carry caterpillar face your own and maybe that time you come see how e go be oga adeomo hmm. you know say family matter dem no dey put mouth na so sure. so no put mouth for this matter okay na family matter na family matter no be lie no be lie you know you just remind me now i remember say one of these people sef even dey among yeah. get the spirit of betrayal. Yeah. <laughs> among them. Huh, no put mouth for family matter. na so na so na so. stock market. because na you dey go take so na you dey go take settle. settle matter o i no be lie o. stock market closes negative investors don lose one point three trillion naira you go see that one for inside page twenty-nine uh, um, page nineteen of the Vanguard newspaper this morning. in fact the matter get as e be you can imagine say people don ready dey uh, right now you um, investors don dey talk say no first of all the price of gas don go the price of diesel don go and all of that and uh, you can imagine say the guy wey dey in charge of nnpc don talk say uh, no nowhere in the world where diesel for dey sell higher than petrol and so petrol was supposed to be 280 naira per liter now so because of that remember say investors don talk say dem go dey go to neighboring countries produce carry come nigeria come sell <laughs> yeah so just take ah! note of that who do us like this, oga adeoma and na the same government wen preach sixty five naira per liter, be this. Oh. o who do us like this? na we do ourself no where we do ourself we too dey like promises hmm we too like promises and those promises we no even find out the certificate when they back the promise up o oh. whether na authentic promise and we not eh, do research we not do history we no check history o oh. we go dey no we get history we no check am we no check am okay. so we come dey begin dey so right now people need to pay dearly for it the same people when shout that time they are all everybody don sit down now they do regret well we go take am like that media won't give up its constitutional mandate <laughs> this one they come from the comments under uh, you will see that one for page 18 of the vanguard newspaper say media no go give up your own constitutional mandate remember say the bill to monitor to do monitoring spirit on media and print media and whatever mm. when stakeholder dey talk say a gag it e be against the media and it uh, e don't they go on and there are several bills when they go on silently. silently. several bills they go on silently one of the bills na to turn uh, they say uh, putting sharia in the south south is is a bill in the national house of assembly to come sign am into law e go come dey into nigeria constitution, constitution. 1999 as amended sharia sharia. Mm, mm, mm. when suppose be a religious matter. Yeah. dem come dey talk am to become a constitutional issue binding on well time go tell whether whether whether e good like that. Uh, na when e don when e don pass through eh, the second reading. na dem go come do open hearing. yes. Hmm. University student shot dead University student shot dead by gunmen and not another in critical condition a few days after after I finish e exam after I don graduate na e expire am oh na wetin e go put in hand na. Mm, mm. so e don be like say dem bin dey trace am before so dem come kpai the guy. police don arrest six suspected kidnappers recover ak-47 rifle leave uh, ammunition live ammunitions in abia state okay o oh, na only there dem for see the kidnappers o meanwhile dem dey benin auchi road dem no fit see those ones dem dey. okay bandits don kill zamfara lawmaker kidnap son and the driver Uh, that one you go see am uh, police no see those ones the the bandit kill the lawmaker and funny enough the lawmaker e dey come from the lawmaker uh, dey camp to apc from pdp e follow the governor do the campaign as they go come on their way on their way back na im dey share e grace dem come carry e wife and e son so right now dem go do burial for lawmaker pay ransom for uh, this thing dss no see this ones They no fit even trace them, but they can trace them. nnamdi can. <tsk> ah very good job i like you guys man do your job well <laughs> efcc nab uh, alleged job scammer for inside abuja mm. um, uh, see, okay, this one will come from Unila. Yeah, this one Ataga, Mat- uh, Ataga mother we can't deny chidima she is our student unilag vc and i talk from here well uh, three killed others escaped with injuries over farmland in niger state and then alleged 500 million naira fraud efcc arraigned benue electoral commissioner uh, commission boss and several others over 500 million naira matter well now those ones we go take from uh, make i just take this one for those wey retire uh, buhari approve payment of uh, retirees outstanding pension liabilities about one hundred billion naira na im dey matter be na so di vanguard newspaper carry them this morning and then uh, that one go carry us enter di tribune newspaper The big banner wey dey here eh, you know you dey rain o <laughs> i remember one commander when he talk say if i talk now they go arrest me the dele momodu go come and interview me he say who arrested you say the mr president arrest me <laughs> you see it all over the media na this guy dey do so so kanu uk ipob brother provide more insight into his arrest trial his arrest and trial page three of tribune newspaper this morning seventy-one year old woman is oldest ever phd graduate at unilag. wow hey. Hmm. the woman try o. it uh, it still go school for that age she still go school. yeah seventy-one years. ah. <laughs> to go get a doctorate degree before e go comot for this world before go delete yes <laughs> oh, Best ever i hope the oh, i hope all those lecturers take am easy with the woman <laughs> no that go be you senior lecturers now so that that Ross, leave that thing that grey hair that grey hair leave that thing i know person wey go <laughs> wetin small pikin use im eye take see just because the person go back to school oh wetin small pikin use im eye see ah mama hmm. i greet you Yeah, i salute the woman well i just pray o oh. go hmm. innocently return innocently o oh, you see am for page eight of the vanguard of the tribune newspaper bandit kill zafara lawmaker kidnap son and driver okay we don fit take that one uh, court remand two herdsmen for allegedly kidnapping a kiti traditional ruler yes no kings don dey lost now dem mm-hmm. <laughs> don dey lost for ekiti mm. so they don They come arrest two herdsmen uh, over the matter i mean arrest some herdsmen but they they don remand two then with this one federal government go still dey support say make herdsmen dey waka up and down up and down yeah then you go come mm. tell me say make i not talk make i not blame or point hand to the federal government say they get hand put for this matter come on oga gomi say dey have taken side Gumi is trying to be the bishop of the bandits ministry. He say they took side and we don't know the side they already dey. Uh-huh. So well thank God say they even see this one's cash. You'll see that one for page five of the Tribune newspaper this morning. Uh, on Noche matter, <coughs> you go see for the Tribune newspaper a lot of display for the, the matter. PDP leaders protest at National Assembly want senate to reject her nomination you'll see am for page 28 of the tribune newspaper loretta onoche big banner very big flesh, and then another one they say say no to loretta onoche and then some say in fact it carried them. uh, your appointment is illegal you are apc member you na so they just carry them. different different. oga okay, adeowo put your paper down. Uh, okay uh, no i just make i quickly bring the way. Uh, uh put am uh -huh. down uh -huh. make we talk this matter. <laughs> chook mouth with small <laughs> okay mm? must it be the opposition party na im go stand up talk say this this appointment say error dey uh, the we the people no dey ah, see with our korokoro eye say error dey when person eh, wey carry card of the sitting ruling party. political party and then they dey make am commissioner no be neutral person yeah. suppose dey for that position i no understand okay is there an agenda yeah okay yeah uh, okay thank you very much and ma. then again no you say na the commissioner mm commissioner which kind position e be e no suppose be civil service position if e suppose be civil service position dem no see competent people for civil service to use eh to put for that position and not political people, pipo carrying members of political parties you see ma eh, eh, eh, um, break am down inec gets an issue and from there the act that even establish inec get a lot of loopholes one plenty error plenty plenty lacunas there, and that matter first of all the inec as a body supposed be ideally a civil service job because my job when people for dey retire get payment gratuity and pension so therefore na civil service job two eh, people dey undergo promotion until they even get to level seventeen. but where inec became to me where inec for lose the initial package as a civil service eh, when suppose be a ministry uh -huh till today they no dey gree call inec a ministry or or but it's like almost a department of a federal government mm. now you discover say people dey promote they dey get positions and all of mm, that mm-hmm. but that to be an inec chairman it is the president that must bring the person and you dey discover say the president no dey ever sit down go bring who oga adomo the neutral person one make sense at all. na where we don miss the whole thing be that na make me dey talk say na make me dey talk say the act that established inec e create problem for am two the issue of inec commissioner wey dem dey send to every state ought to be say inec as a ministry when dey in charge of elections and choosing political i mean in electing political mm. office holders suppose be say they dey at every year or at interval whatever promotions within the the civil service and the system from every state dey grow people wen go fit occupy that position of inec uh, rec or inec uh, commissioners now if na so e be say politics no get hand put mm, mm. first of all the issue of ringing election for no fit dey take place let's be very sincere mm. so now as a body wey dey in charge of e just be like as we dey now any state wey get dey conduct elections for local government you discover say because na the governor of the state na dey choose the head of that like maybe you say DSEC that is Delta State Electoral Commission yes FSEC Edo State Electoral Commission ONSEC ondo state electoral commission mm-hmm. you discover say when you find out na the head of that place na the governor of the state dey bring am and because of that na that state the ruling party dey always win all the local government. we no get uh, we no get democracy we no get democracy nigeria no get so because of this We deceive ourselves oga adeomo there is no democracy in nigeria at all so because of this now why should a card carrying member of a political party an aid to the president on na im dey monitor to the present the present the pres president, president of the country as na na loretta onoche na im be the the social media aid to the president. Mm. so which means all the twitter handle before the banding and after the banding mm. spirit mm. <laughs> and the the the the whatsapp and every other one na the man dey monitor na dis lady dey in charge so it's always with the president na him dey give information to am say see wetin dey talk about you see so for dss to even monitor anybody na him dey fit give order now you send this woman to become INEC commissioner, it means there is a, a, project you want him to go and execute. Well, I mean, I want her to go and execute. For this reason, he won't occupy two offices. You won't do him again like Festus Kenyamu and which time in nigeria we come dey fit get one person holding two offices otherwise you for no dey tell a medical doctor when he wan conduct election when e dey go for electoral position to resign first abi if for fit be house of assembly member and still remain a medical doctor So if you are telling somebody to re, to to to you it be aid to the president and he's being paid with taxpayers' money, he go go INEC again. He's still being paid with taxpayers' money for na only him be the only Nigerian when dey this world when come get the brain to we, do we this. not get competent people in this country for that, for, the, for that position. So ideally, card carrying members were not supposed to get involved into election election offices electoral offices that has to do with say okay see body when they choose who go be yes then you come carry your carry card carry member come go put for there you don already tell people error, say eh, you get error. you get job wey you wan make you go do mm -hmm. so oga presido why you nominate this woman she don resign before as your social media aide two which job you don give am say make you go do for there. see if if uh, the house of assembly national senate if dem tell this woman say take a bow and go wahala dey no ma the issue is this. on a serious note she go take a bow and go because when they first out onoge because of 2019 election nigerians no do anything because I know say that case go go supreme court when nigerians constantly dey whether dey comot people, wey no dey loyal to this government mm, mm. nigerians no do anything and no forget say we get in fact cellophane stamp national eh, house of assembly eh, not be plastic e don comot e don worse now eh now <laughs> na just hey mr senate president i dey send paper to you sign am tomorrow morning i wan get am for my table it's okay sir no problem sir on a serious note, once you answer, sir, you remember we were discussing something just mm -hmm. now of a king who is equally a speaker yes, and yeah, a yeah, yeah, yeah, yeah. and aide to a governor. Ah. What do you they expect from a kingdom? Now yeah. be this matter now. When a senate president and the uh, the deputy they go bow down say thank you as you help us get the seat, what do you expect? Mm so my on a very serious note i still dey talk led to me the eighth assembly to me was even more active and better off than the ninth so onoche will take a bow and go the same way patami took a bow and left and now change his name from isa ali ibrahim of the same person mm. as a member of the panel that negotiate with uh, uh, Twitter Twitter owner. Mm. Why they change the change the name from Isa Patami to to Isa Ali Ibrahim. So now the same take away Now the same take a bow and go. Is that not fraudulent? <laughs> see i dey talk say corruption no be only to dey chop money you sure say that that this thing say no be mistake dem make for that name wey dem write with typographical error eh, and they printed it for nigerians to see no nobody proofread am say they change the patami change im name from isa ali ibrahim ma e dey e wherever they print am put so in all of this wetin make me dey quickly dey let us understand now be say make we hmm. understand one thing say one uche issue is seriously because of an agenda there is a project she want to go there for but nigerians no suppose allow am because we get people in this country Now this man talk say im dey give appointment according to merit and so we have more merited men in nigeria and women that can hold this position ezekwesili make e go call am we go believe say dat one go fit run inec commissioner even though e don first contest as president if na dat one dem come give am no problem even though all of us know the game when everybody don dey play as compensation as compensation <laughs> yes make dem give am dat one ah, ah. okay oh. Nigeria's Nigeria's problem is nigerians nigeria problem is nigerians not ethnicity religion not ethnicity and religion uh, this one dey come from buhari you go see am for eh? page two uh, e say nigeria problem is nigerians not ethnicity uh, and religion. Buhari. You will see for page two of the Tribune newspaper. So, uh, President Muhammadu Buhari, Buhari is a Nigerian the, as a problem of uh, uh Nigeria. Say the indigenous <laughs> people of Nigeria. Are the say now the problem of Nigeria. Nigeria. Yes. Come on. Yeah. That na that na. Hmm. <laughs> Oyetola. This one na rubbing salt for injury. Uh, seriously. <laughs> Oyetola inaugurated 42,000 hunters to tackle insecurity in Osun State. Ogademo, this one wey you just talk now eh. say eh, president talk eh. we suppose touch am. Yeah. you see time time time no dey but dem don dey warn us but the truth be say management don dey warn us to comot but as the matter be ma if he was actually a nigerian mm. is a part of the problem of nigeria okay so first of all he slap himself because according to him he say nigerians nigerians problem is nigerians not ethnicity or religion buhari so as if he is a nigeria nigerian is a problem of nigeria Shabali, shabali, but i am aware that ethnicity supremacy by mm. the so-called who pretend to be Nigerians are the ones creating problem for Nigeria. For Nigeria, for Nigeria and Nigerians. Yes four senators don pdp join apc don worry all of una go comot for una seats make una go become members of di political party but now give pdp dia seats so dat make dem choose who go come go there mm-hmm. na so e suppose e be make our pipo wise up as a city governor as soon as you decamp you comot for office that's it then dem go put somebody else because dem no put your name as the for ballot paper na di political party and di logo dey na di party dey win election no be human being because there is nothing like independent candidates in nigeria mm. well bandits attack gandoje convoy injure three pol policemen governor not in convoy i not believe i not believe that no the guy just dey talk why they come talk say they attack in convoy yeah i not believe that no ah, well a place that is very safe eh, no very very safe very safe no i don believe that. the question now ma the mm. question is mm. why was it called gandoje convoy when e no dey. the english the english word convoy <laughs> mean say something wey dey follow person. Mm -hmm. and now dem dey talk say. is god now in spirit that he has to be in the air and his covering will be on the ground. okay. see sometimes when people are using words a city commissioner will sit down and lie and then we will still allow him stay in the office the following day in the first case why did he use the word convoy gandoje's convoy Gandoje does not have convoy until he is, he is there. He is there. So which means the commissioner lied. So they should go back because no matter how it be, some of us still carry dictionary waka some time ago. Uh-huh. English nge no be your power, not be my mama own but we get the way we dey use am make person no dey. ọ̀gá ẹ̀dí ọmọ so ọ̀gá eh, <laughs> so the commissioner lie lie <laughs> because according to the english when you use for here e say bandits attack gandoje's convoy injure three policemen then e come talk say the uh, uh, governor not in not uh, in convoy make i rush this ones from punch i'll just give the headlines we no go fit enter the belle at all because they don dey signal us say make we waka comot for inside studio senate amends firearms act illegal arms importer risk one million naira fine yeah from one thousand naira from one thousand naira to one million naira one million naira so they wan make am very very. Uh, lucrative. na really lucrative. <laughs> no you know the government wey we get now na government of revenue now from federal to state and local government so it's government of revenue. okay rats not to control reps probe army over non-payment of soldiers allowances. so finally now they don agree say the soldiers wey dey complain dat time when dem come dey do during brutal dem come dey do uh, court martial for dem say why dem dey complain mm. so na true say dem no pay their allowance and their salary. okay nobody can accuse me of corruption buhari. oga you tell us where the way line dey go which work you wan do for us. insecurity will soon be over ig boasts. <laughs> because we don get the kanu. <laughs> national assembly Mrs. june target for pib passage. Uh-huh. Uh -huh. yes na don come july na okay. yeah, after all their boasts <laughs> they don finally come to federal july. federal government has ordered payment of outstanding arrears pencom. Uh, because they don feel say people don already put eye you know say so they bin don borrow their money recently people come dey begin dey write petition. <laughs> <laughs> okay nnpc saves one billion naira on petrol imports says kyari. oga kyari you just dey use that one dey compensate your failure. <laughs> abeg may i take this last one this, this, because this one concern us e say eight journalists killed three hundred violations recorded under buhari this na report yes e because the freedom of speech newspaper yes because the freedom of speech is in extinction hmm very sad and this was the same man that uses the media all through against the former president good luck ebele azikiwe jonathan and the man did not muzzle the press mm. but today the same people he used he knew their job and that is why he's after them now there are so many things wey we no even fit talk yes so that so that they know come come for us uh, come for us. well my people i dey greet now. my name na adeomo akao the more you look the better you should see now na so be my own this morning oh. look well in fact no drink look look very well with water wey you drink you will see better <laughs> my name na adeomo akao i dey salute una this morning. all right my people Now they listen to our paper check check program investigative table on inform me international radio all this while and we need to waka comot for inside studio now but we thank una say una join us and uh, we go tell una say make una go do check check we know say we don we don play we don laugh we don do this but we don send we don give una information but make una still go do una own check check e no go cost you so much seriously because the more you know the better for you and for your children whatever we dey do now we no dey even look ourselves we dey look at the next generation wetin we wan leave for them we go continue with this kind of corruption this kind of lies this kind of uh, cover up and all that no we need to set things straight and na me and you go fit do am as the indigenous people of nigeria take where you come from serious we need to put ends together to do am and all the traitors all the moles wey dey our midst hmm, na time e don e don e don come to an end na so i go talk am reach so till next time wey we go come my name na olayemi i salute una well well.